turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika abari uganda mu karere ka kisoro na mwebwe muratwumva atankumanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe bamwe mu bahurikiye mu mashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu mu burundi bagiriza abakoresha babo guhonyanga uburenganzira bwabo turacyakoreshwa nko mu buryo bw'ubucakara ikindi ni uko abakoresha bacu badakingira amagara y'abakozi babo uyu ni umwe mu bakozi bo mu gisata co gucungera abantu n'ibintu mu gihugu c'u Burundi mu Rwanda abadandaza bo mu gisagara ca Huye bemeza ko ubucuruzi bwabo bwongeye kunaguka ido nido ni mu kanyisasemwe hafi y'amaradiyo yanyu reka ariko tubanze duhere ku yagezeho hirya nino ku isi igihugu ca finlande catangaje ku mugaragaro ko cifuza kwinjira mu ishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe nato perezida w'ico gihugu n'umushikiranganji wa mbere wiwe babitangaje bari kumwe uno musi kwa mungu ku murwa mukuru w'ico gihugu bavuga ko ari umunsi winjiye mu mateka y'igihugu cabo vyari vyitezwe ko finlande isaba kwinjira mu ishirahamwe nato risanzwe ririmwo ibihugu vyo mu burengero bigera kuri mirongo itatu vyishinze kwivunira umwasi hamwe ikindi gihugu vyitezwe ko gifata ingingo nk'iyo ni Swede umunyamabanga mukuru wa NATO yavuze ko Finland na Swede bisanzwe ari ibihugu vy'inkoramutima kuri NATO uwo mutegetsi yavugiye mu nama y'ibihugu bigize uwo muryango iri kwibera mu Budagi aho ivyo bihugu biriko birabira hamwe ingaruka intambara ya Ukraine yagize kuri ico gihugu no ku bindi bihugu n'ingene NATO yobandanya gushigikira Ukraine no, kuyi, no kuyagura President w'Urusiya Vladimir Putin ejo kwa gatandatu biciye mu kiganiro yagiranye kuri telefone na mugenzi we wa Finland yari yamubwiye ko kwinjira muri NATO ryoba ari ikosa rikomeye cyane kandi ko bizosubiza inyuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu zimwe mu ngaruka zibonwa nk'izatewe n'icifuzo ca Finland co kwinjira muri NATO ni umuyaga nkuba Uburusiya bwakatiye ico gihugu ubundi Uburusiya buha Finland ibice cumi ku ijana vy'umuyaga nkuba ico gihugu gikoresha amakuru abageze hirya nino ku isi ku ijuru rya amerika mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho abahurikiye mu mashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu muri ico gihugu bavuga ko bamaze imyaka irenga mirongo itatu uburenganzira bwabo buhonyangwa n'abakoresha babo mu kubakoresha amasaha y'ikirenga kutavuzwa n'ibindi inkuru tubaza umenyesha amakuru wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye amashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu yatanguye gukorera mu Burundi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda abahurikiye mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi bakora muri ico gisata co gucungera abantu n'ibintu nayo yatanguye gusaba kwemererwa kwihuriza hamwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri kugira ngo barabe ko boronka aho bashikiririza ibibabakiye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe niho yemerewe gukora mu kiganiro abahurikiye muri ayo mashirahamwe bashikirije abamenyeshamakuru hamwe n'ikigo gitegekanyiriza kazoza abakozi inesesi n'abaserukiye urunani mpuzamasendika kuri uyu wa kane bashikirije igitabo canditsemo ingorane nyamukuru cumi na zitandatu zibangamira uburenganzira bw'abacungira abantu n'ibintu bazwi ku izina ry'abasekirite ni igitabo cegeranijwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ashika kuri atanu avuka muri ico gisata yishize hamwe Desire Ndayishimiye aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe Citrasobu PSG aratubwira bimwe muri ivyo bibazo birimo kutaronka aho bavugira mu gihe barenganijwe abakozi bo muri icyo gisata turacyakoreshwa nko mu buryo bw'ubucakara ikindi ni uko abakoresha bacu badakingira amagara y'abakozi babo amashyirahamwe amwe amwe hafi nka yose atigera ashyira ahabona amategeko ngenderwaho yayo kugira ngo abakozi bashobore kubona no
abandanya avuga ko hari abakozi bamaze imyaka irenga cumi n'itanu bakora ako kazi badahabwa ibyo bemererwa n'amategeko birimo kutavuzwa no kutaronswa akaruhuko badasiba ku kazi n'umunsi n'umwe badakererwa atanasomaze tekinike bigeze basibwamo n'isaha imwe ariko usanga iyo myaka yose iheze batarigera bahabwa akaruhuko k'umwaka abakozi batandukanye bavuganye n'ijwi ry'amerika nabo bemeza ko agateka kabo gahonyangwa bagasaba inzego zishinzwe gutunganyiriza abakozi mu burundi kugira icyo bakora nko mu kazi ka minsi yose turakora ntituruhuka iminsi ndwi kundwi kuko tugezwa inesesi ivyo ntibibaho kandi mu mategeko tubirekuriwe intuze no kuvuzwa ico coco ni nk'umugambi coco nticigera kivugwa nta na kimwe baba bashikuje vyose ni ivy'ukuri ahubwo twasaba nk'uko babisabye leta yuko yobishiramwo inguvu kugira ngo natwe nk'abenegihugu kugira ngo natwe nk'uburundi bw'ejo tubandanye dukora twisanzuye tuvuzwa turi dutegekanirizwa kazoza mu bibazo byashikirijwe kandi harimo n'ikibazo cyo kutaziganiriza abakozi muri UNSS ndayavugwa Sebastien atwara ishyirahamwe Civibu sendika de Vigile Buhunde avuga ko amashyirahamwe hafi nka yose ataziganiriza abo bakozi ndetse n'iyo babatumiye mu biganiro ngo ntibabyitabira n'amasosiyete ntuvuga nka yose haracyari hahandi aho usanga bakotiriza umukozi ku mushahara nawe nyine atigeze abona bigatangaza cyane ari nacyo gituma twabishyize ahabona ijwi rya amerika ryagerageje kurondera bamwe muri abo bakoresha ngo ibabaze igituma ibyo bibazo biguma bigaruka ntihagire igikorwa n'icyo bategekanya guhindura twabakenye celestin mpawe nayo icegera c'uwujejwe gutororokanya no gusuzuma ubwiziganirize muri ineses avuga ko amashyirahamwe yose afise ibyo bibazo akavuga kandi ko ineses igerageza gukora ibishoboka byose ngo abo bakoresha batunganirize abakozi babo mugabo nuvuga yuko hagisigaye gutera intambwe twaragerageje kubikiza amategeko tube mu ishyirahamwe turatanga tukandikira umukoresha tukamubwiriza indaheranye iyo tumuhaye iminsi cumi n'itanu atacakosa tujya dutangura ikintu cyitwa ukuvurema force abawurikiye muri ayo mashyirahamwe yose basaba abakoresha babo bakozi kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi kwitaho gusoma amategeko agenga abakozi n'akazi boja hamwe n'urunani mpuzamaserika busibu ndetse hakabaho n'amasezerano ntarengwa hagati y'abakozi n'abakoresha bo muri icyo gisata nk'uko tubibona no mu bindi bisata ikigo kijejwe kuziganiriza abakozi UNSS kivuga ko mu rutonde rw'amashirahamwe mirongo itatu n'umunani gifise munani muri ayo ata nimero afise yo kuziganiriza abakozi muri UNSS abandi nabo nyene ngo hari byinshi batubahiriza bigenga abakozi UNSS ikavuga kandi ko iri mu mishikirano n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi mu gusaba ko abakoresha badatunganyiriza abakozi bakugwa ku rutonde canke bagakurikiza amategeko Thierry Vendayishimiye nshimiye ijwi ry'amerika kigali terive urakenuye
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
mu gihugu cy'u rwanda nari nabice ku masonga nk'itangura nyuma yo korosha ingamba zo kwirindikiza ca covid ya cumi n'icenda abafise ibikorwa vy'ubucuruzi mu gisagara ca huye giherereye mu majepfo y'u rwanda bavuga ko batanguye kubona impinduka nziza mu mikorere yabo eric bagiruwusa yatembereye huye adutegurira inkuru ikurikira bwana salomon nombe ni umwe mu baturage bafite ibikorwa by'ubucuruzi bw'amacumbi y'abanyeshuri mu mujyi wa huye by'umwihariko nombe we yubatse mu marembo ya kaminuza y'u rwanda i butare aganira n'ijwi rya amerika yavuze ko leta y'u rwanda ikimara koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda byarushijeho kubagirira akamaro kuko mu gihe icyorezo kitari cyakagenje make abanyeshuri batari bemerewe gucumbika hanze twabyungukiyemo kuko ngira ngo umwaka ugiye gushira abanyeshuri batangiye kandi banemerewe noneho gucumbika mu macumbi yo hanze ariko uyu munsi turi kuvugana rwose ibintu bimeze neza amacumbi abanyeshuri baraza turi kubakira uyu munsi tuvugana ngira ngo umwaka wo muri kaminuza y'u rwanda uzatangira ku itariki cumi n'eshanu ubu nta cyumba na kimwe wasanga kidafite umuntu urumva rero ni ibintu byo kwishimira umujyi wa huye wahoze witwa butare ushyuha kubera ibikorwa by'uburezi byiganjemo ni hamwe mu ho abakoroni batangirije uburezi mu myaka yashize leta y'u rwanda yari yaravanye amwe mu mashami ya kaminuza na bimwe mu bigo by'ubushakashatsi muri huye nyuma mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yaje gutegeka ko byasubira butare ibiha abatuye umujyi batazibagirwa kuko byabakoze mu nkokora nombe nanone biriya bihe rwose nta nubwo umuntu yifuza no kongera kubitekereza kuko muri kiriya gihe kaminuza yabaye nk'aho ivuye muri uyu mujyi byagize ingaruka nyinshi cyane ku bantu yaba abacuruza amacumbi yaba bizinesi muri rusange ariko turashimira guverinoma yacu yongeye ifata umwanzuro wo kugarura ibigo byinshi mu byari bihari ibyo byose rero byatumye umujyi utangira kongera gushyuha tukaba twumva twanasaba ko wenda uziko kovide buriya hari ibintu byinshi isa nk'aho yangije umuvuduko wari uhari kugira ngo bya bigo bigaruke usa nk'aho wakomwe mu nkokora na kovide ariko ngira ngo ubwo iri kugenza amaguru make kandi tubifite icyizere ko wa mujyi wahuye kuko uzongera kuba umujyi wa kabiri kuri kigali ugashyuha nk'uko mbere byari bimeze abafite amahoteli muri huye nabo bemeza ko uko ibintu bihagaze magingo aya bihabanye n'uko byari bimeze igihe kovide yabicaga bigacika bwana jesiteri utikanga ni umuyobozi wa kasa hoteli iri mu mujyi wa huye rwagati byari bigoye wasanga ari ikibazo gikomeye kuri hoteli ariko ubu iyo ureba ibintu bimwe biragenda bigaruka umuvoma ubundi wasangaga icyumba ukamara icyumweru nta muntu urakira ariko ubu ngubu nubwo bitaragenda neza ariko umuntu arabona ko hari icyizere mu byumba nka mirongo itatu na biri urasanga byibura nka cumi na bitanu birokipi icyafatwa nk'ubwigunge cyaragiye ntabwo ari ijana ku ijana ariko iyo urebye ubona ko rwose bigenda biza ushobora kujya muri hoteli ukaba wabona ka live band ukaba wabona kaziki ariko mbere wasangaga umuntu yicaraga ku ntebe ari umwe ugasanga n'iryo rungu ryo kuza muri hoteli cyangwa muri bare bikaba ngombwa ko bireka urwego rw'ubukerarugendo ruri mu zashegeshwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri bwana rutikanga akabwira ijwi rya amerika ko asanga bigoye ko bazasubira ku muvuduko bahozeho mu mikorere urebye iyi indasitiri yacu ya hospitality ni indasitiri yashegeshwe cyane na covid kuko twebwe ducuruza serivisi iyo urebye kandi mu gihugu cyacu amahoteli ahari abayagana ni bakeya wasangaga rero abanyamahanga nibo cyane cyane baduhaga amafaranga biracyagoranye rero ntabwo nahita mvanga aka kanya birasubira ku murongo n'ubundi bizadutwara igihe kinini kugira ngo twongere twubake iyi indasitiri yacu ijwi rya amerika yanarebye kuba afite utubari duciriritse madame patience mbabazi twamusanze acuruza mu kabari mwirango mu murenge wa tumba itandukaniro ryo ririmo ntabwo ryabura ko niba mbere umuntu yari ashobora kuba yakura yikanga agira ate ubwo ugasanga umuntu arisanzura n'iki igihe yinjiyemo kumva ko narwikekwe agasabana amasaha nawe urabyumva byarahindutse kubera ko kirantere irimo pe ngo umuntu ashobora kunywa agacupa ke neza agataha isaha ashakiye uretse kuba umujyi wa Huye ushyuha cyane kubera ibikorwa by'uburezi biwiganjemo ni n'umujyi wamye ugendwa n'abarundi imibano y'ibihugu byombi itaratosekara kuba hariho ibiganiro igihe bitaba amasigara cyicaro byabera akarusha abakorera i Huye akarere gahana imbibi n'umupaka cyangwa se hafi yaho hari impinduka urujya n'uruza rw'abantu guhahirana ibyo byose rero hari icyo bizadufasha kandi iyo ureba yaba abarundi yaba abanyarwanda na mbere yaho wasangaga ubutemberanire ari bwiza twiteguye rero yuko nibafungura rwose hari impinduka zizaba cyane cyane kano karere kacu ka Huye ngira ngo ibiganiro twumva abayobozi bacu bagirana biduha icyizere y'uko mu gihe kitarambiranye tuzongera kubona umupaka w'akanyaru ufungura cyane ko nko mu bintu by'ibiribwa hano mu mujyi hari ibintu by'imbuto imboga byaturukaga hariya natwe hari ibindi twabahaga turizera neza ko igihe noneho umupaka uzaba ufunguye neza nako ni akarusho rwose kazaba kiyongereye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu cy'iterambere mu rwanda rdb aravuga ko kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka urwego rw'abikorera cyane abanyamahoteli ruri mu zashegeshwe cyane leta y'u rwanda yashyizeho ikigega cyo kuzahura ubukerarugendo igishyiramo miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana mu mafaranga y'amanyarwanda abatuye umujyi wa huye kugeza ubu bahanze amaso amarushanwa y'igikombe cya afurika ateganijwe kubera muri uyu mujyi kizabera umwanya mwiza abatanga serivisi ijwi ry'amerika i Butare mu majyepfo y'u Rwanda
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire gato mu gihugu c'u burundi mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi haba mu baba mu misozi no mu bisagara abize n'abatize hari umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu wo mu ntara ya bubanza mu burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi amaze kuwuguramwo amatongo ane hamwe na parcelle yubatsemwo inzu abamwo uyu mugabo yitwa cyprien miburo akaba ahanura abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura akazi canke umwuga ijwi rya amerika ryaganiriye na miburo ribategurira inkuru ikurikira yakozwe n'umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza cyprien miburo wo ku mutumba wa gahwazi ya mbere muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi amaze imyaka igera kuri cumi n'itatu akora umwuga w'ubuvumbi iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubukiye abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa rwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki nje ndavyikorera ni ibikorwa je navyiyumviriye kuko na- nabona da- data yegeka nkabona n'abandi mugo baregeka nanje ca nda- ca ndajisha umuzinga nanje ca nda- ha- hacaba umugabo ampa umuti nanje ca ndagenda kwegeka inzuki ca ziraza camere nye- camera ico gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka cumi n'itatu negeka inzuki urakoresha umuti uga- ugacana ugaca ucanga n'imamara n'uwundi muti wo wo mw'ishamba ugaca ushira yu- y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na, na wa muti miburo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatongo ane yose n'iparasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke banki nta wundi nsa mugo mugo nsanzwe nkora niwe nkoresha nta wundi nko- nkoresha ata uwo mwuga aho ma- aho maze kugura ndamaze ku- kugura ibivi ibivi bine ndagura n'iparasa nyene yo ku- yo kubaka ku- ndubaka inzu uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi ko kwegeka atari yororo hari n'abo yigishije baciye baheba kubera ukwegeka biruhije abo nigishije ba- barahevye kubera bibagora guko- gukora umuzinga umwe ndawugurisha ibihumbi miro- mirongo itatu iyo ha- iyo haje uwu- uwu- uwungurira abushaka haba hariyo inzuki nta buki buba buba burajayo nuya ku kwezi sinokontora iyo nkora hari igihe mara nkiyinga nta- ntakoze ndu- nki- nkiruhutse kube- kubera imba nacotse nkaca nsubira nko nko ku yindi yinga nta ntambamye ru- urimwo ni umwuga mwiza Bira- birabagora kubi- kubikora bagacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakurya uruka n'umwotsi zi- zishigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi cyprien miburo yahoze mu ishyirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubu avuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha miburo ahanura abarundi na cane cane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi mu burundi nta bitigiriye izina vy'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cane muri ico gihugu mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafise imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango inzuki naho uruboyi rwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu mu myaka cumi n'itanu iheze igisata ca onu citaho iterambere pnud hamwe n'ikiraba uburimyi n'ubworozi fao vyashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishira mu mashirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu burundi igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana nk'uko amatohoza y'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
ingo dutambe twese hamwe ingo dutambe twese hamwe
mada ha- habaye iki wowe ufise ingorane nziza muze kuri kutumena amata none we ntubona ko ndiko ndarepeta wibaza ngo nashizemo amayekutere kubera iki iyo ni repetisiyo za koko jya ukeneye repetisiyo nyinshi koko wa mugabo we reka kundogoya abana tugende jingo ese ko numva uri kuririmba no mu ndimi nyinshi bada kandi wasanga nawe ugiye mu iserukiramuco ry'akarere ibugwa ibyo bintu akaba ari bigiye kurimba imbere y'abantu none reba ukuntu wambaye pe wagira ngo ni bande rwose iyi ni imyambaro y'abarapera ahubwo narapingira ntuzi Wiki.
nicyo wowe wibaza ngo hari ico usumvya wewe no muri iyi ndirimbo he ndakurahiye ndazi neza ko atani ijambo iri rimwe uzimwe umva nkubwire madame wewe witeze yuko uza gu- gukanga abantu n'iyo nyambaro yawe ya- yakahise nta kindi umva madame iyi myambaro yanjye ya gakondo yihorere uraba ureba ukuntu abantu bose ari njye baba bareba ngira gutya ngira
ankorera ndamutse ndirimbye wahita ubona ko nta hantu duhuriye eh ahubwo ndabona kombo taxi shoferi yicara imbere rwose ngiye kubera ukuntu nambaye neza wow ungelia gisenye wali mnapendeza shike mwa Eh, Jose.
iko sana nyi munaenda mu concours musicale ya murejo shofe weraba ibikuri abashahu dutware udushikaneyo nayo umugabo wewe yicaye ngaha ibyo kuririmba nta n'ibyazi n'iby'ubusitani ariko ye madame moja tujenga Eh, abahanzi b'aka karere baririmbye ino ndirimbo yabavunye mbabara rwose wikomeza kuyitobanga gutyo rwose ino ndirimbo uzi ukuntu bayiririmba seka se ntararirimba pamoja tujenga jimbo wa maji yakwe jira. pamoja oya, oya, yohani
acha niwapatie correction Eh, shofu urayizi se Eh, tulia eh, eh, eh, eh, eh, inaimba eh, hivi Mhm. ingo dutambe twese uzi n'ikijya hamwe.
rusange se burya pamoja tujenge jimbo ya maji wa makuu eh, eh, eh, eh, kwa mkono Tupige ngoma.
neza neza uranyemeje mbwira wigihe kuririmba ungelijua hii kutumika tu mutaxi mafaa eviens unajua pa kufrontiere tena eh, mi nilijua tu kuimba kupitia baklient wangu wetu nenda navo makulture different njo mi nakuwa niko naimba na ukanisikia hata sa- hapa hivi saa inakuwa niko naimba malange za mingi sana ye baba we uzi ko njye najyaga numva ko kuvuga iby'umuco w'iwacu n'ururimi rw'iwacu mu iserukiramuco ari byo bintu bihagije gusa ahubwo jewe nari nzi yuko kuririmba ibinye by'amarape bigezweho aribyo biza gu- gu- gutangaza abantu bikabashitura hii nyimbo inakuwa gutamu sana eh? juu mukwamo bugo rusangi na mhumuro sinjo maana ituma nyimbo inakuwa gutamu eh?
ahubwo tugasubiremo Eh, wa mugani w'utuyisubiremo.
ingo dutambe twese Hamwe.
ingo dutambe twese hamwe pamoja tujenge jimbo ya maji ya makuru Ehe, ye, ye, kwa mkono tupige ngoma yetu
ahubwo rero ikintu niyumviriye aho kujya guhiganwa abasha tugire umugwi umwe tujye kuririmba nawe kuko genda bibonye nari kumara amayire umva y'abandi icyo gitekerezo ndagishyigikiye rwose sasa na grupe yetu tuleta jina gani rusange twahise muhumura njye numva muhumura aribyo byaba byiza lakini naona sasa tungeta bugo nje na mwa eh, nalia sana twinjire mu modoka tugende turagenda turabyiyumvira Safi.
ngwana mimi na nitia na mimi muziki kwa msasa tena tunarepete mjia tunaburudika
tutambe twese hamwe
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
akabino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mwari kumwe na joy diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na diodone cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu